mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika ndabaramukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi muri siyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane ninahazwe nta kintu na kimwe twari bwaronke mugabo iyo leta ivuze ati ni ugutangura dutegerezwa gutangura nta kundi ari nko ku bwacu mugabo twongera nk'iyi ngimwe tukitegura neza
aba ni bamwe mu bavyeyi bo muri komune mubimbi y'intara ya bujumbura mu burundi bavuga ko umwaka w'ishure watanguye kuri uno wa mbere utanguye batari bwitegure neza igituma muraza kucumva handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere ko ndababwira ivyo mu gisata c'indero mu Burundi n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndaca ku masonga mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump ku nshuro iwe ya mbere kuri uno munsi aza kuyobora igihugu mu bikorwa vyo kwibuka igitero c'iterabwoba cagizwe ku butaka bwa Amerika mu gisagara ca New York na Washington mu mwaka wa 2011 ku kirimba ciwe ari naho White House asanzwe akorera Trump aza kuyobora ivyo bikorwa bigira 16 vyo kwibuka ivyo bitero vya mbere bikomeye vya bagizwe ku butaka bwa amerika baraza gufata akanya k'agacerere saa mbiri na mirongo ine y'igitondo ca hano i washington dc aho indege ya mbere y'abagwanyi ba al qaida bagonga indege mu nyubakwa ya mbere korea ya ruguru yagabishije kuri uno munsi wa mbere y'uko amerika yohirahira yoribiha mu buryo bukomeye mu gihe inama ya onu ijeje umutekano ku isi yokwemeza ingingo yo guha ico gihugu ibindi bihano aho ni mu gihe babandanya umugambi wabo wo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire kandi bakabandanya bagira imyimenyerezo yavyo umuvugizi wa leta ya korea ya ruguru avuga ati ndugure twamugina isi yokwibonera ko uburyo leta yacu yoshira hasi abakozi b'ikibi b'abanyamerika aho twofata ingingo zikomeye zitandukanye batari bwabone n'umunsi wa rimwe ndugaye twamugina ntiyatomoye rero izo ngingo izo arizo ariko yavuze ko yiyamirije ingingo yavuze ko ziteye kubiri n'amategeko zo gusaba ko hongerezwa ibindi bihano kuri leta ya kim jong un iyo ngingo rero yateguwe na leta zunze ubumwe za amerika ku bindi bihano vyohabwa korea ya ruguru yitezwe gutanguzwa muri ino ndwi gutangazwa muri antunga muri ino ndwi dutanguye igitigiri c'abantu bahitanywe na nyamugigima ikomeye mu bumanuko bw'igihugu ca mexique ku munsi wa kane kiguma ciyongera kuri uno mwanya kigeze kuri mirongo icenda benshi muri bo bakaba bari mu ntara ya waxak iyo nyamugigima ikaba yari ifise inguvu ku rugero rw'umunani n'ibice bibiri yakubise ubumanuko bwa mexique ku nkombe y'inyanja ya atlantique imbere ya saa sita z'ijoro z'umunsi wa kane aho hari kilometero nk'igihumbi uvuye mu gisagara ca tonala gushika rero ku munsi w'imana abantu bagumye barara hanze kubera ubwoba bw'uko ibintu vyoshobora kuyangara aho ni mu gihe hongeye kumvikana nyamugigima yindi ntonya ariko yo yari ku rugero rwa gatanu n'ibice bibiri abategetsi mu ntara ya oaxaca na chiapas bavuze ko inzu ibihumbi n'ibihumbi hamwe n'amashuri amajana n'amajana vyononekaye ibindi birasenyagurika burundu abo bategetsi bakavuga kandi ko abantu ibihumbi amajana batagira amazi meza biturutse kuri iyo nyamugigima radiyo ry'amerika mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe mu gihugu cose c'u Burundi kuri uno wa mbere niho hatangura umwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi ushira bibiri na cumi n'umunani mugenzi wacu Eloge Wirika neza akoreje ijwi Amerika i Bujumbura inyarukiye ku mashure atandukanye kuri uwo mugwa mukuru kugira ngo aturabire uko yasanze ibi- ivyifashe Eloge mwiriwe Mbaho neza Diane.
wasanze vyifashe gute ku mashure waciye ko yari mu bice ivyahe vy'igisagara ca Bujumbura Yego Diane amashuri naciye kandi nayo hagati mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Mukaza eh, nk'aho bita kuri base ya mbere base ya kabiri eh, n'ishure rya komine ya Buyenzi ryisumbuye ririmwo ishure fondamentale rya shure shingiro naciye kandi eh, n'aha kw'ishure eh, ry'ihi- ryi- ryi- ryi- ryi- ryi- ryi- ry'ishengero rya Pentecote mu Buyenzi Eh, hanyuma ndaca no kw'ishure rya Komibu mu Buyenzi nongera ndaca ku mashure yo mu buraruko bwa Bujumbura na cyane cyane afite uburaro harimwo iryo bita ene ariyo lise Ngagara hamwe n'iryo bita lise Reine de la Paix nongera nca hagati mu gisagara ca Bujumbura ku mashure Wasan- rero, mhm.
eh, nka za Saint Michel n'izindi wasanze abanyeshure bashoboye kwitabira ku bwinshi
uyu munsi abanyeshuri ntibitavye mbere ahenshi twaciye hari abavyeyi baje eh, kuraba urutonde rw'amakaye eh, rukenewe abayobozi twaganiriye nko kuri basin ya mbere yatubwiye ati eh, tubona ko abavyeyi batari bavyiteguriye kumbure ntibumvirije itangazo ry'umushikiranganji w'indero ati benshi baje batubwira ngo bari baduha ari cumi n'umunani uwo munsi abatonze bari baje kuraba intonde z'amakaye baja kugura Mhm. Eroje u- hambavu y'ivyo rero vy'uko batashoboye guta- gutonda uno mwaka hari amashure bise y'akarorero ku buryo n'abigisha bahigisha barinda gukora ikibazo abanyeshure bahora biga kuri ayo mashure baronse aho bimurirwa
Diane yego aya mashuri nk'uko bivuze amashure ajamwo aban- abana babanje gukora ibibazo bijya bita amashuri y'akarorero yonyene aho twaciye cyane cyane kuri sentara bita ene twasanze hariho abanyeshure bahora bahiga eh, bakisanze aho bari babwiwe ko bajanwa eh, cyane cyane ngaha mu mashure mu gisagara ca Bujumbura yandi bategerezwa kuja ko ariko eh, mu nyuma tumanutse kuri lycée Reine de la Paix mu Ngagara umuyobozi waho yadusiguriye yuko eh, yari yabaye nk'ingorane z'intonde batari bumvikanye ko kwaba abana ata kibazo baja kugira eka mbere n'umuyobozi w'iryo shuri rya lycée Ngagara eh, Tarcisse Bendantokira yatubwiye yuko eh, ikibazo ari ikibazo gito cane baja gutorera umuti aba banyeshuri rero nk'uko vyumvise Diane bategerezwa guca baja mu yandi mashure hanyuma abadubuye nibo batubwiye ko bashobora kugira ikibazo mbere n'abavyeyi bategerezwa gufasha nayo abandi amashuri nyene ubwayo niyo abaronderera ibibanza ku badubuye nibo bashobora kugira ingorane nayo abandi amashuri yamaze kubitunganya aya mashuri rero akakira aba bana bakoze ibibazo mu mashuri nshingiro gusa muri aya mashuri rero Diane nk'uko wari ubivuze eh, ni ukuvuga abigisha abahigisha babanza gukora ibibazo nk'uko abanyeshuri nabo bahaja bakora ibibazo kandi eh, yaba n'imyambaro bimwe bita uniforme navyo nyene bigurwa n'ubushikiranganji ibintu byose bagenda babisanga kw'ishure nk'aho twaciye kuri ene twasanze amamatera ari sawa ibintu biteguwe ubu tutarahera Mhm.
neza bariko baradutunganya ariko umuyobozi yatubwiye ko nk'ibijanye n'amafaranga yo kubasumira atari bwaboneke na bashasha ama uniforme atari bwaboneke mako bizigiye ko muri iyi minsi bazoheza bakabironswa ikindi Eloge, kibazo eh, gihari mhm.
ni icy'abanyigisha rero baza kuhigisha kuko nko kuri iryo shure abateza kuhaza cumi na batanu ntibarabarungikaho hanyuma hakaba n'abandi bahora bahigisha bagera kuri mirongo itatu na batanu nabo nyene bategerezwa guca baja mu yandi mashure nabo nyene ikibazo kitaheza ngo gitorerwe umuti uko niko ibintu vyari byifashe urakoze cane gose Eroje ariko imbere yuko ndakurekura kugira ngo ubandanye uja gucacanya iyo nkuru umushikiranganji aramutswa indero ngaho mu Burundi yari yaravuze yuko abanyeshure baba bari mu mashure yigenga canke abari mu mashure yegukira leta batemerewe gutunga imishatsi kandi na twa tujipo yise tugufi atatwo ashaka gusubira kubona kuri abo banyeshure hari abo mwavuganye wabisanze bubahirije iyo ngen- iyo ngingo Ego Mediane aho twavuganye imbere benshi ugasanga avuye ku ishuri yahora ko yibaza ati kuri iri shuri ngira ngo iyi ngingo ntizokora bagitiza ugashatse mu mutwe eh, bavuga bati tuje kurondera ishure ngaha ariko ugasanga naho nyine abayobozi bavuga ati ijya ngingo ifata twese bamwe bavuze bati umukobwa agwa n'umushatsi ntitwumva igituma eh, batubujije bati iyo batu- tuma batubuza amajipo magufi ariko hari n'abandi bana mbere babigeme bavuze bati iyi ngingo ije hageze kuko hari abana bahora bakora ibintu birenze urugero mbere no Urakoze.
guhena bagahena bigatuma utabigisha urakoze cane gose Eroje wirika neza turaza kongera tugukenere mu nyuma kugira ngo ubandanye utubwira ivyo nkuru
urakoze nawe diane ariko aho eroge tukabwira abatwumviriza yuko bamwe mu bavyeyi bo muri komine mubimbi yo mu ntara ya bujumbura nabo nyene bavuga ko ah, kin- uno mwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi ushira wa bibiri na cumi n'umunani utanguye mu gihe bari mu bukene ntangere abavuganye na mugenzi wacu diane ndonse bemeje yuko batari bwaheze kwitegura reka rero dukurikire inkuru yaduteguriye bamwe mu bavyeyi bo muri zone mageyo ya komine mubimbi bidodomba bavuga ko batarashobora kuronka ibikoresho abana batwara ku ishure ahanini basigura ko vyavuye ku bukene bwa misi yose basanzwemwo reka nze mbere bisa n'ibyananiye byo kugura amakaye nabuze amahera ndayagura noneho nabuze amakaye nzohava nzoronka amahera y'ishuri we turi mu bukene burya bumwe budasanzwe nta kintu na kimwe twari bwaronke sinzi imbere ingene tuzobigenza kubera mikoro mugabo iyo leta ivuze ati ni ugutangura dutegerezwa gutangura nta kundi ari nko ku bwacu umenga twongera nk'iyingi imwe tukitegura neza kubera kurungika nk'umwana ku ishure atararonka ibyangombwa bikenewe uca umenga biragorana kuguma azengagira bamwirukana agaruka intandaro nyamukuru y'ubukene bw'abanyagihugu ni tituka ry'ivyimbugwa bimwe bimwe bari basanzwe bikorako kugira ngo abana babo bige komine mubimbi ihanamiye igisagara ca bujumbura abatari bake mu banyagihugu baho basanzwe bamanuka guca ingero mu gisagara ariko muri kino gihe bavuga ko bari barose akazi mu ishirahamwe ririko rirasanura ibarabara rya bujumbura bugarama rica muri ako karere kabo ariko n'aha nyene bavuga ko batarashobora kuronka agahembo umwe mu ndongozi zo ku mutumba muyabara wo muri zone mageyo pascal ndikumana avuga ko batagira ayo bacira n'ayo bamira hari ikibazo kimwe kimwe twahuye muno mwaka nyene aho urwaruka rwinshi twari twarungitse gukora mwiri barabara aho bari barose akazi kwiri sosiyete zisanura ibarabara hamugeze no munsi ntibanka agahembo tumaze n'iminsi tuza turaza kubaza ababakoresha mugabo bakarubwira ko amafaranga ataraboneka twaranagize n'iyindi ngorane nk'aho twari twashoboye kuri izine twari twiteguriye kogeza ejo harenganye tuba tuzi ko bari kuba batanze amafaranga ya izine ariko vyanaduhindukanye umushefe d'ezine baca bamuzana baranamubo bacamenyesha bene igihugu yuko ngo ariwe yabaririye amafaranga ngo yagahawe aho hose twari twiteze akanoti kugira turongere turinke abana kw'ishure ubu rero twabuze ico dukora nico tureka bamwe mu banyeshure bo muri zone mageyo basaba ko abayobozi babo bobihanganira ntibabirukane kubwo kudakwiza ibikoresho muri iyi misi ya mbere bomanza nyene bakatubangira tuja kw'ishure muga turiko turabirondera ndaze hogera nk'itariki cumi n'umunani ku yindi ndwi twiteguye twahejeje bariko baritegura barabuto bashobora kugira turonke amakaye na niforume kubera ko batadushoye kare kugira ngo mubigure hakiri kare igitarike yarihuse hari nk'agakoko ntikaribwo gakura agatoke ntikaribwo gakomera bomanda bakaturindira bagashora utwo tuntu kugira batugure amakaye na niforume aha tukibutsa ko abana bo mu mashure y'intango basanzwe biga ku buntu ku bw'umugambi washizweho n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ariko rero bamwe mu bavyeyi bavuga ko ubu bukene bw'amafaranga butuma badashobora kubandanya amashure yisumbuye ndabwarukanye daforoza umwe muri abo avuga ko mu bana biwe batatu biga umwe ahejeje umwaka w'umunani atashoboye kubandanya ku bw'iyo mvo eka n'uwiga mu mwaka wa gatandatu ko ashobora kuzogarukirizaho yayinjiye uw'icenda kubera ubukene yaricaye yaciye aheba yego cyane uwo wundi nawe ni kuvuga niyashika muri amashure yisumbuye nawe ko azoca aheba canke uzoraba nawe abandanya ibyo ndondera ndi umwe ninda n'ikiro c'ifu basha ngira ntabyo nzoshobora ubwo ubonye ageze mu wa gatandatu bishobotse azoca yicara turarima ntitwimbura niyo mpamvu nka y'ishuri nirasiyo kandi abirondera ndi umwe ibiciro vyogabanuka kugira natwe tuce turonka ingene turonka irasiyo kuko igihe igabanutse tuca turonka ingene dusuma tugaca turonka n'amahera acika tugaca turonka neva y'ishuri zone mageyo yo muri komine mubimbi isanzwe yimbukamwo ibitegwa mbumbarugo nka vyose ari vyo ibitoke imyumbati ibijumbu n'ibigori mu myaka iheze ikaba yari mu mazone agaburira izindi ntara zo mu gihugu ariko ku bw'indwara zateye ivyo bitegwa nyamukuru nka vyose abanyagihugu baho bafungura ari uko basumye uwurongoye zone mageyo pascal savyimana asaba ko abajejwe indimo bogarukira ivyo bitegwa vyongeye iyi ndongozi isaba ko abanyagihugu bokwigishwa ukurima kijambere kuko amatongo yo kurimamwo yaze mu minsi ya kera ca kigega hafi c'igihugu uravye nyene cimbure bujumbura ariko uyu munsi ntibimeze neza ubu muri magiyo bagira byose biva muri tanzania ibindi mu karusi mu ntara zose za rwo niyo babikora kugira ngo abantu bashobore gufungura murabibona ko amakamyo yose aza ngaha yabigo yaba ibiharage nta kimwe kikiva ngaha byose biza ari byo abadandaza bazanye umva nta kintu tubagikora ko abanyagihugu ni ukuvuga bakoresha amafaranga gusa kubera iri nigurirana ry'abantu byatumye amatongo agabanuka cyo gituma hakwiye kuba ubuhinga bundi bwo gufasha bene gihugu kugira ngo mu matongo mato bafise bayarime kijambere twibutse ko amafaranga y'ishure y'uyu mwaka yiyongereye hafi ica kabiri c'ayari asanzwe arihwa mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi rya amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara igitoro casubiye kuba umuzi w'ibuye mu ntara z'uburaruko bw'igihugu c'u Burundi ariko rero imbere y'uko dushobora guca dukubitirayo muri izo ntara ziri mu buraruko bw'u Burundi tubanze tunyarukire gatonya muri kongo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda zikora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa apemba uri muri sektori ya tanganyika teritwari y'ifizi zihangayikishijwe n'abantu ba- biyita abashefu bakaza ngo baba basaba amafaranga gutyo bigatuma izo mpunzi ico zikora bitu, bitu, batu, batunguka inkuru irambuye no mumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo
tumaze gukaraga ikintu kiri inyuma yo gukaraga umucanga uheze duca dusafisha duce tubona izahabu izi mpunzi z'abarundi zikora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa pemba ho muri segiteri ya tanganyika zitangaza yuko zihura n'imbogamizi nyinshi bikurikiranye n'amafaranga bicara basabwa na bamwe mu bayobozi b'abakongomani bakora mu nzego zitandukanye dore ko n'amategeko yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo atemerera impunzi gucukura amabuye y'agaciro abategetsi baraza bamaze kutubona bakatubaza ati mwe muriko muri binoro tegome ahanini mbere bakatubaza nye mu ndimi zabo ati murashoboye kumenya hano abategetsi bahari kuko bahagenga murose utwo dukeya natwe muduha ko dukeya nyene nk'uko nk'uko mwaturonse nimba turonse ubwo faranga buke tukabanusurirako bakaduha- bakaduhereza ubwo burenganzira bw'indwi zibiri cyangwa ukwezi aho tukavumiriya ukwezi kwahera bakongera bakagaruka tukavuga ati n'umunsi twabuze twaronse duke nako tubona ko abana muhira bojya karasiyo aho bakanka bagasara ngo ni ukuvamo tukabona ariko turiko turavunikira ubusa abakomani baduhohotera cyane rwose bimwe baduhohotera njye ndashobora gukora naronka ibihumbi bitanu nagera mu nzira bakafata ngo nzane igitamburisho najire umurefije ifomu nashyize muhira iri ku muryango n'abana hari abana bashaka kurwara umugwa akayijyana kwa muganga ariko ntayifise ngo zana ibihumbi bibiri n'atanu cyangwa bitanu n'ibyo bitanu nabica sindabishikane hari igihe babinyakira mu nzira si muri segiteri ya tanganyika impunzi z'abarundi zicukura amabuye ya zahabu ahubwo kubera ko aka karere ka fizi gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya zahabu ari nako inkambi yo mu rusenda iherereyemo usanga hari impunzi z'abarundi zisohoka inkambi zikajya gucukura amabuye ya zahabu imisisi mu birometero bigera ku ijana na mirongo itanu n'inkambi yo mu rusenda nubwo bigora izi impunzi kugera imisisi bitewe n'amabariyeri atandukanye zigenda zinyuraho ibariyeri y'ibaraka baramuhagarikije bamuhagarikije bambwira bati we ugiye imisisi gukora iki kandi uri umuherifike ndababwira bati kubera twebwe abantu b'abapapa dufise imiryango itandukanye hari ibyo dupokezwa n'ibyo tutaronka ariko kandi twamenyeye gukora ntitwagumatureze amaboko ngo duhe uburenganzira tukagenda baraturekurira turagenda natanze ibihumbi bibiri ndengana umugenzi twari kumwe nawe nyene yatanze nkayo kandi baradusopa baraba ko atabigwanisho dufise basanga turabera turabandanya tugeze iba- ifizi bongera baraduhagarika batubwira bati none mwebwe muvuye mu nkambi mupokezwa ibikwiye mugiye gukora iki turababwira bati ubuzima bwo mu nkambi namwe nimba mutarahunga ntabuze imiryango yoba yahungiye i burundi cyangwa mu zindi- mu bindi bihugu bababwire ingene umuntu yica ariko ararima ata- yamenyeye no kurima cyangwa no gukora ibindi bikorwa bamaze kubona agakarata ka senere k'uburenganzira bieto sorutire senere iduha ni ukuri naho nyine twararishe amafaranga badusabye umwe wese atanze itatanu atanu bo baca baratubwira bati ntimubandanye ariko mugarutse muzoca muri iyi nzira nyene muzeze muzana ibihumbi icumi icumi kero tuzobaho urundi rusha mu nyuma rwo kugaruka ntabwo ushobora kubaho ngo widagadure widegembye kuko naho uba ufise sepejere ni ukuvuga ngo ugishika dejeme ikibanza ikayikwaka iyikwatse rero ikiyikubikira igaca ikwereka urundi rupapuro yikoreye ugura ibihumbi mirongo itanu urwo rupapuro nabwo bakubwira ati ni urwo mu mezi atatu amezi atatu aheze uzosubira ujyane ibindi bihumbi mirongo itanu by'amakongomani baguha urundi uko amezi atatu agiye ahera n'igihe uzokenera gutaha usaba sepejere yawe naho utanga amahera amafaranga ariho ibikorwa byose birahari ariko uca mu bantu nk'uko umenga we nturi umuntu umenga uragakoko wama wikeka ko uwo ari we wese ariko akwiyumvira ashobora no kukwaka n'icuronse nta mwisanzuro na muto izi mpunzi z'abarundi zikaba zitangaza yuko ziramutse zibonye uruhusha ruzemerera gucukura amabuye ya zahabu ku mugaragaro kimwe n'abandi baturage b'abakongomani umusaruro bavana muri aka kazi wakwiyongera dore ko bahungiye muri iyi nkambi yo mu rusenda bari basanganwa ubumenyi bwo gucukura zahabu tubonye uburenganzira bwo kuzerera tugatembera ikintu caba ciza kurusha ibi si ikindi ni uko tubona umushahara ngaha ari muke cyane bibonekana ko twipfuza kugera kure ahantu twumva tubwirwa ko hari ubuzima gusumba ngaha hoho tumaze gusukura twiyumvira ko tworonka intoro zisumba izo turonka ngaha bikadufasha mu mibereho y'ubuzima bwo mu ngo tubamenyeshe yuko muri aka karere ka fizi impunzi z'abarundi zigenda zihangira imirimo itandukanye imirimo irimo gucukura zahabu uburobyi ubwubatsi ndetse n'ubuhinzi bw'itomate n'umuceri aho abakora iyi mirimo imibereho yabo irusha kugenda iba myiza muri iyi nkambi yo mu rusenda vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze vedaste ngabo tuve rero ngaho mu rusenda duce dukubitira gatonya mu ntara z'uburaruko bw'uburundi aho igitoro casuye kuba umuzi wibuye umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze muri ako karere turi kumwe ku murongo wa telefone jean bosco mwiriwe
mwiriwe cyane diane izo ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u burundi zivugamwo ubukene bw'igitoro n'izaha
ego diane aho twashyize twaciye mu ntara ya kirundo turashyika no mu ntara ya ngozi ariko kandi twashoboye kuvugana na bamwe mu bariko baringuza bava mu ntara za muyinga aho hose muri izo ntara basiye ko ikibazo cy'ubukene bw'igitoro kiriho ku masitasiyo nk'ayo yose aho twakinga mu gisagara cya ngozi ndetse no mu gisagara cya kirundo batubwiye ko atana hamwe hari sitasiyo bamwe hari igitoro cya esanse bikenerwa cyane ku modoka tuzunguruza abantu kikaba rero cyari ikibazo kwiyunguruza mu gitondo cyo kuri uwa mbere ni ikibazo kije cisubira kwibonekeza inyuma y'umwanya utari muto cari caratokemuwe hari impamvu y'igituma casubiye gukena
ego diane mu kanya gaheze twari twegeye kuvugana n'umuhanuzi mukuru wa n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya ngozi agejwe iby'ubutunzi turamubaza kubure ko intara ya ngozi iyo igitoro gihari mu zindi ntara atakihari nta kibazo kinini gikunda kuboneka twamubagiyeho igicoba kiriko kiratuma ubukene bw'igitoro nawe nyine yatubwiye ko ataco arabimenya ko akaba yatubwiye ko akiriko aratohoza ariko icyo twamenyesha dihari ni uko iki kibazo kije mu gihe ari mu gihe cy'uko abanyeshuri bariko bariyunguruza basubira ku mashure ni ikibazo rwose ko abanyeshure badugirijwe ko amafaranga yo kwiyunguruza batabiteguye bakavuga yuko ayo ababyeyi babahaye basanze ari make cyane bamwe bamwe bikaba byaba ngombwa ko bikora kuri ya mafaranga y'induhuro ayo babatekera kugira bashobore gufungura mu nzira cyangwa bashobore kuzokwikemura bageze ku ishuri bakavuga yuko rero batabona ingene ubuzima bugiye kubandanya bubaho ku ishuri iyo ariko baraje urakoze rwose jean bosco ndarurinze urabandanya ukurikiranira hagufi iyo nkuru hama turaza kuyigaruka ko hanyuma amakuru yacu arambuye
murakoze namwe
tugaruke mu gisata c'impunzi imiryango cumi y'impunzi z'abanyekongo barakiriwe kuri uno wa gatanu muri zone kabunga ya komini nyanzarake y'intara ya makamba izo mpunzi zivuga ko zaje zihunga rero ingwano ziriko zirabera ifizi ni mu karere ka kivu y'amajepfo hagati y'abamayimayi na leta ya kongo abarongoye intwaro bari kumwe n'ishirahamwe rya onu ryitaho impunzi rcr hamwe n'ikigo ca leta mu burundi onpra citaho impunzi bavuga ko kuva ku munsi wa gatanu eh, bari kuba babimuriye mu kindi kibanza. Inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Chris Munezero.
Tunaomba haya yote ni katika jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wetu, amena, amena.
Ayo ni amasengesho impunzi z'abanyekongo bariko barashikiriza Imana kubona bashitse amahoro aho bahungiye kandi bakaba baronse udufungurwa tubasamo umutima inyuma y'ijoro baraye mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye rya zone kabonga izo mpunzi z'abanyekongo zigera ku bantu mirongo ine na batatu abakenyezi cumi na batatu abagabo cumi na batanu n'abana cumi na batanu baje bava ikalamba ifizi mu ntara ya kivu y'amajepfo ya Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo.
Mie jina langu naitwa Minyeko Kabeza Mwali.
Nitwa Minyeko Kabiza Mwali. Igihe twari Kalamba aho twari tuba twabonye abantu baza biruka bavuye Sebele bahunga amasasi. Natwe aho twari mu cumba c'amasengesho twaciye duhunga dukoresheje ubwato twari dusanzwe dukoresha mu kuvuga ubutumwa.
Eh, tukaingia mboti na batu wote ya maombi tukakuya mpaka huko.
Dekitea Karamba arivisi ya Burundi.
kuva karaba gushika aha mu burundi byadutwaye amasaha ane turi mu bwato uretse umuryango wanje twari kumwe aha ikaraba muri fizi hari abana banje nasize ikaremi sinashoboye kubahungana kuko aho nari mperereye hari intambara hagati y'abamayimayi na leta Il y a, il y a la guerre entre le Bamaïmaï et le gouvernement.
musitanteri wa komine nyanzarake amenyesha ko izo mpunzi z'abanyekongo yazakiriye mu kurindira ko amashirahamwe nka HCR ajejwe impunzi abafata mu minwe muri abo harimo ababembe bashika mirongo itatu n'indwi eh, n'abafurero batandatu kubera bashitse bwije ico twihutiye kwabaye kubakira no kubatandukanya kugira ngo turabe aho bashobora kuryama aho bakika umusaya kuko bwari bwije twaciye rero tubashikiza hano mu mashuri ya lycée communale y'ikabonga hanyuma rero uno munsi twaje hano kugira ngo tugire inama eh, n'abo turi kumwe abo muri croix rouge eh, abo muri haser eh, n'abo muri onipra kugira ngo turabe ingene boca bashobora kubashikana mu yandi makambi izo mpunzi z'abanyekongo aho ziri mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye aho i kabonga zasavye abarongoye HCR na leta y'u Burundi kubafasha mu kubaronsa ibibatunga Naomba msaada.
turasaba badufashe kuko ivyo twari dufise vyose byatakaye turiko turahunga nshitse hano narumvise ntekaniwe narashoboye no gusinzirira ijoro kuko nta rusase numvise nk'umuvyeyi ndasaba abatwakiriye ngo badufashe abana bacu baronka ivyo bafungura n'ivyo bambara wa chakula wa mavazi ya mtoto na mimi pia.
izo mpunzi z'abanyekongo zije kwiyongera ku bandi banyekongo barenga ibihumbi mirongo itandatu bari bamaze guhungira hano mu burundi bamwe bakaba bari mu mihinga itandukanye y'igihugu c'u Burundi abandi nabo bakaba begeranije mu makambi y'impunzi y'i Gasogo mu ntara ya Muyinga n'i Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi Chrissy Munezero ikabonga muri komine Nyanza-Lac ku bw'ijwi rya Amerika
nama ndakubona kandi nawe ukambona ukamunyiweza ngiye gusuma nkagira ngo hari icyo ushaka kuntuma kandi niwe wenyine wabunamutsa mu gitondo bisa nkaho ushaka ko dufatanya urugendo ndetse mu maso yawe nkagusoma mw'urukundo ndetse mu maso yawe nkagusoma mw'urukundo Oh, yeah. Gani kuki wabimisha Uisha umutsinzire kirasha Ja wabona nkakiragute Tamukije nakwishura gute Burya niwabona ko inshuti bakunze b'ijwi rya amerika akaba ari nongaha duce dusozera ikiganiro cacu cuno munsi iwanyu mu ntara mwakoze mwe rero mwariko muratwumviriza ariko imbere y'uko duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere aho harimo nk'ikiganiro muri sanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu rwanda no mu burundi igihe cy'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho uruganda rw'ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ruraza kongera kubana namwe mu makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika mururanirwe rero diane nahazwe innocent kimenyi twari kumwe tubifurize kugira indwi nziza